Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye butandukana mu Burundi muri uyu mwanya murumvira ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu Rwanda muradukurikira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu na FM mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu naho mu karere ka Kisoro muri Uganda kuri iyi saha turavugira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya Voice of Muhabura Mbanje kubasuhuza banywanyi bacu kandi mbifuriza wa gatandatu muhire muri kumwe na Thomas Kamirindi. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari harataho ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki mbahaye ikaze. Amakuru duhere mu Burundi, Uburundi bufite ikibazo cy'abakobwa bajya gucuruzwa muri Tanzania no kurongorwayo ku ngufu n'abo batazi. Ijwi ry'Amerika yabateguriye inkuru irambuye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
naho nta kintu cyabaye mu gihugu ndo bamwe baruca baguma bavuga nyine ngo ndiyimara ntibironyorohera gushikayo nyamurutana ayo marira n'agahinda ni ay'abigeme b'abarundikazi baheruka kwirukanwa muri tanzaniya bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha ku bashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu bakugwa mu mihana iwabo mu masaha y'ijoro buriko buraca ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma mbona impaye audreye umukobwa afise imyaka yo hagati ya cumi n'indwi na cumi n'icenda ava muri komine giharo intara ya rutana ni umwe mu bakobwa abakunzi b'ijwi ry'amerika basanze mu ntara ya makamba aharindiriye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo uku niko byatanguye haraje umugabo wa tanzaniya bazanana n'uwundi wahaya gitanga uwo muntu yaje avuga ati shaka umukobwa yoja kwimugitabora kurongorwa bica bamubyati rero muvyeyi twe twagomba umukobwa aja kurongorwa itabora ati ni twebwe tumukeneye mama baciramwo amahera ibihumbi bitanu by'amarundi ngo ni agashimwe ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na nduwimana yudesi umukobwa w'imyaka mirongo ibiri wo ku rubaho mu rutana imbere yo kuvanwa imuhira igihe c'isaha cumi z'ijoro bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu ca tanzaniya nakatakoze ngo yanke kugurishwa aje iwacu bavugana na mama yuko bagomba umukobwa atwara kwimugwa mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo jeca ntangura kwanga mama cavuga ati nugenda ndazi ngo nta ngorane uzogirirayo uwera abatwaye bumva avuga ko niyabashikana muri tanzaniya ko umukobwa umwe umwe ahabwa inka cumi na zitanu abo bigeme mu kubatwara nta bibaranga baba bafise ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza odreye na yudesi barafunzwe iminsi ine mu gashi tanzaniya kubera kutagira ibibaranga bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira ni impuzu bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza prosper budunya ni umubyeyi wo muri komine kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka ibiri ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye mu gashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengerwa no kubona udomo urutoki kuri muri urwo rudandazwa ariko ntahanwe urarira hanyuma ugahora none wogira gute rega umutekano uva mu gihugu rega naho umushikiriza ubutungane ubutungane bwo atavuga ngo barambeshyira bikaba bigezaho birambabaza cyane ndengeje david umuyobozi ajejwe iterambere ry'ingo n'ikibano mu ntara ya makamba aremeza ko urwo rudandazwa rw'abigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe tanzaniya usanga bava mu miryango itifashe n'iy'ababyeyi batabanye neza kwa nkuru nziza adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe tanzaniya agakora no mu kigo sitamu gifasha abo bana natahura ibiriko biraba ku bigeme b'abarundikazi arabye urugero biriko turabona yuko haza nk'abana benshi barenze aca usanga biraturengeye hejo haje abana batanu uno munsi haje abana bashika hafi icumi birababaje cyane nk'umubyeyi uyu mugabo wo muri komine mabanda w'imyaka irenga mirongo ine abonye aba bigeme uku niko yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahinda kenshi ndabyitegereje nk'umuvyeyi navyaye vyambabaje kubona igihugu cacu abana bacu bahe bagenda i Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu c'u Burundi kuko usanga bagiye kubakana n'abatanzania iyo bashitse hariya turumva ko bagira ibibazo bikomeye niyongere charlotte ni umukenyezi arongoye abandi ku mutumba bikobe zone gitara ya komine mabanda uwo mutumba ubaka imiryango myinshi y'abimukira iva mu ntara zitandukanye z'igihugu ku bwiwe ni agahinda ku babyeyi kuko bigumye uko n'akazoza k'igihugu kogorana ni ukuri abo bantu barasambura ingo cyane rwose bajya kubaka n'abana bakabashingiza i tanzania babahaye amahera mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu ca tanzania biciye mu migwi y'ivyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanije n'igisata ca onu kijejwe ingenzi oim abo bantu batagira ivyangombwa bagatahukanwa niyubahwe ines sonia ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu akamo twotera abarundi bashaka gukorera mu makungu ni uko bogerageza bakagenda bafise ivyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafise n'ivyangombwa bibaranga icanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora aho rero turatera akamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo ba- baze babafasha muri ico kintu abana b'abigeme bajanwa mu rudandazwa rwo kuja kurongorwa mu gihugu ca tanzaniya abenshi bava mu ntara zihana urubibe n'ico gihugu ca tanzaniya nka rumonge makamba harutana ruyigi cankuzo na muyinga
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi ry'amerika tuve mu burundi tujye mu rwanda urukiko rukuru ejo rwatangiye kuburanisha urubanza rw'abayoboke b'ishyaka dalfa umurinzi bareganwa n'umunyamakuru theoneste nsengimana umuyobozi w'ibinyamakuru umubavu com na umubavu tv ubushinjacyaha bubarega guteza imidugararo mu gihugu eric bagira ubusa araduye inkuru irambuye akinjira mu cyumba cy'iburanisha umucamanza mu rukiko rukuru yahise atangaza ko urubanza rugomba kuburanishirizwa mu muhezo yavuze ko hagomba kubanza iburanisha ry'ibanze kandi ko rireba bene urubanza gusa umucamanza ukuriye inteko iburanisha yavuze ko hari iby'urukiko rugomba kubanza kumvikanaho n'abaregwa gusa ahategeka ko abandi bose basohoka ni urubanza rwiswe rwa silivensi bomana na bagenzi be ni urubanza rwari rwitabiriwe n'abantu benshi biganjemo abayoboke b'ishyaka darufa umurinzi ry'umunyapolitiki victoire ingabire umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda abavandimwe b'abaregwa inzego bwite za leta iz'umutekano zirimo izambaye impuzankano y'akazi n'izambaye gisiviri ndetse n'itangazamakuru uyu muhezo wamaze byibura nk'amasaha ane iburanisha rirangiye umunyamategeko gatera gashabana yabwiye ijwi rya amerika zimwe mu ngingo nkuru nkuru bibanzeho ku isonga hari ukubanza kugaragaza inzitizi iyo ari yo yose ikabanza kuva mu nzira kugira ngo urubanza rutazadindira harimo nko gusuzuma niba urukiko rwaregewe rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza kubireba umunyamakuru teoneste nsengimana umwe rukumbi muri iri tsinda gashabana yatubwiye ko yasabye ko dosiye ye yatandukanywa n'iy'abayoboke ba darufa umurinzi nsengimana avuga ko urubanza nirutangira atazakenera umunyamategeko umwunganira gashabana avuga ko abayoboke ba darufa umurinzi nabo basabye ko habaho gutandukanya amadosiye kuko bareganwa n'uwitwa josiane ingabire ubushinjacyaha buvuga ko yatorotse ubutabera mu iburanisha hagaragaye abagabo umunani n'umugore umwe rukumbi ureganwa n'iri tsinda barangajwe imbere na silivensi bomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda ubushinjacyaha burega itsinda ryose ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ku bayoboke ba darufa umurinzi ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani umwaka mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe burega sibomana ko yateguye bagenzi be abasaba kwitabira ayo mahugurwa mu rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga buvuga ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari warihimbye izina rya sandra kandi ko n'abahugurwaga bari barihimbye amazina bagakora ku buryo ntawe ugaragara muri videwo ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yo guhugurwa bari bafite imigambi yo gukangurira rubanda imyigaragambyo yo kwanga ubutegetsi buriho kutitabira gahunda za leta kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi bubarega ko ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka bafunzwemo hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki ingabire victoire uzwi nka ingabire day aha ubushinjacyaha bukavuga ko abawitabirira bagaruka ku mibare n'amazina y'abo bavuga ko bicwa n'ubutegetsi buriho mu rwanda abashimutwa ababurirwa irengero n'abafungwa ku maherere ubushinjacyaha bukavuga ko bahuriraga mu matsinda atandukanye bugasobanura ko nk'iryiswe operasiyo shira ubwoba budahungetwa ugahungeta abaryitabiriye bari bagamije gukangurira abazunguzayi n'abamotari guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo mu kivunge cy'abandi bafungwa bagenzi be umwitegereje ku masura mu ntambuko n'imyambarire umunyamakuru Theoneste Nsengimana arakeye kandi arakomeye muri uru rubanza umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu.com na umubavu tv online aregwa ko yemeye gutambutsa ku muyoboro wa youtube umubavu tv online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi mu kiganiro ubushinjacyaha bumuregesha buvuga ko cyumvikanamo uwitwa Mireye avuga ko umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ahubwo aribwo bwamuhitanye ko Paul Rusesabagina na bagenzi be bafungiwe ubusa n'ibindi burega uyu munyamakuru kandi ko inzego z'umutekano zasanze iwe mu rugo urutonde rw'abari batuye mu midugudu ya kangondo na kibiraro hazwi nko muri banyahe nk'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo bugasobanura ko uwabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka umwanya yabyireguragaho yahakanaga ibyaha akavuga ko yafashwe agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko Sengimana avuga ko ibyo yakoze byari mu murongo w'itangazamakuru nk'umunyamakuru w'umwuga ku rwego rwa mbere bagitabwa muri yombi bamwe mu baregwa barimo Sylvain Sibomana bemeraga iby'ayo mahugurwa bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha gusa umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa by'ibyaha ntaho bihura no kwemera ibyaha Sibomana yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa aregwa gutegura ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo byose yabigirwagamo inama n'umunyapolitiki madame victoire ingabire umuhoza iba ariko ingabire akabihakana ibyo bintu ntabwo ari byo ntekereza ko icya mbere cyo nta mahugurwa yo gukuraho ubutegetsi yigeze akorwa icya kabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo babubitekereza gutyo ko buba bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze bugira icyo bumbaza kuri iyo dosiye ko ntabwo ibyo bintu ari byo icyo namaze kubona iyo hari dosiye aho izina ryanjye rizamo abantu benshi kugira ngo bahe uburemere basa n'abashaka gukururiramo izina ryanjye ariko kenshi nyine bagasanga na biriya biba biremereje ko hazamo izina ryanjye ariko mu by'ukuri ntawigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi umucamanza akazatangaza umurongo uhamye kuri uru rubanza ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'uku kwezi niba ntagihindutse eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu n'amakuru yacu byose mubisanga kandi mubikurikira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook kuri voa radiyo yacu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
uhagarariye uburundi ku muryango w'abibumbye yasabye ko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'ibiri bwemezwa nka jenoside yakorewe abahutu hari abashyigikiye ko ubwicanyi bwo muri mirongo irindwi n'ibiri bwitwa jenoside hakaba n'abandi batabishyigikiye inkuru irambuye imana mu itangazo ryashyizwe ahabona mu ndwi iheze n'ihuriro ry'abacitse ku icumu n'ababuze ababo mu bwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana cyenda mirongo irindwi na kabiri bavuga ko banezerejwe no kumva ko ubuserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yasabye amakungu ko igihonyabwoko gyokwemezwa n'amakungu ibyashyikirijwe na ambasaderi Zephirin Maniratanga byakiranywe umunezero mwinshi cyane n'abahurikiye muri iryo huriro nk'uko biri mu itangazo ryashyizwe ku mukono na Frederic Nzeyimana arirongoye Nzeyimana avuga ko ari intambwe ikomeye kubona ibyemejwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka y'u Burundi ku itariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bija habona mu gihe leta yari yasabwe gushyiraho itegeko ribyemeza ikica amatwi iryo huriro rimenyesha kandi ko ryandikiye akatari gake perezida ndayishimiye rimusaba kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu kugira abimenyesha ishyirahamwe mpuzamakungu oni iryo shyirahamwe risigura ko mu burundi hari ibimenyetso kuko hagaragara ibinogo rusange byatawemwo abagandaga ibihumbi bitanu byagaragajwe n'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severe ariko ko atigeze abishikiriza urongowe severe pierre clave ndayicariye nawe nyene afatiye ku bushakashatsi bakoze mu gihugu cose aremeza ko mu burundi habaye ihonyabwoko ry'abahutu hari mu nyigisho zerekana ahanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere hamwe n'ihonyabwoko bitegurwa izo nyigisho zari zari zigenewe abamenyeshamakuru n'abakomiseri ba seve zabereye ku mugwa mukuru wa politiki gitega igenekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uno munsi tukididinganya turavuga ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu burundi tukavuga ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu bo mu burundi mu gihugu cose kuba ari mu ishyirahamwe ry'ababuze ababo mu mirongo irindwi na kabiri mu burundi ijambo ryashyikirijwe na ambasaderi w'uburundi mu nama y'akanama ka onu kajejwe agateka kazina muntu rije gukuraho agacerere kari kamaze imyaka mirongo itanu n'ibiri abo basanga ari umunsi utazibagiranwa perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yagirizwa n'iryo huriro ko atashyize mu ngiro iby'inama nshingamateka na nkenguzamateka yari yemeje mu kiganiro kwa bamenyeshamakuru n'abanyagihugu cyabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru intwari mu gisagara cya bujumbura igenekezo rya mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe perezida ndayishimiye yasiguye ko abarundi bose babuze ababo mu bihe bitandukanye igihugu cyaciyemwo ku buryo atawoja ngaho yagiriza abandi hariho abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo iby'irindwi na kabiri ngo ni ihonyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga hariho abavuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata akamanyu manyu uburongozi buca buvuga ngo ko muzaha akamanyu reka tu oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere charles mukasi yigeze kurongora umugambwe w'abadasigana iprona mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika kuri uno wa mbere aremeza ko abahutu bapfuye mu mirongo irindwi na kabiri ariko ko abenshi muri bo bari bateguye ihonyabwoko ry'abatutsi nibyo ntawuhakana ko abahutu bapfuye mu mirongo indwi na kabiri kandi ntibari gutegerezwa gupfa ni iryo kosa micombero yagize mugabo micombero ntawumuhora leta yiwe ko yahagaritse ihonyabwoko icyo tubanza tucumvikane ko ko micombero yahagaritse rero umugambi wa ubu nibaza ko ivyo atawo bimuhora mugabo ko yagize repression extrajudiciaire kandi procureur general yari yasabye ko bamuronderera abafata abari mu mugambi wo gutegura ihonyabwoko mbere ya marisite yasohotse imbere yabyo iyo processus judiciaire yarapfuye baca baja mu byo kuza ruvuga bati n'abahutu bateye aho kuvuga ko ari ubu yateye baranashizeho republique populaire de matyazo mushano terence icegera c'uburongo ishirahamwe ase genocide cirimoso wewe aganira n'ijwi rya amerika kuri uno wa mbere ati kwemeza ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu burundi ni kinyoma kugira haboneke ukuri kuri bose avuga ko hakwiye kubaho umugwi wigenga utandukanye na sever yemeza ko uhengamye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda ya mirongo irindwi na kabiri ku igenekerezo ya mirongo ine n'icenda ukwezi kwa kane hagandaguwe abatutsi mbere gushika itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu abahutu bapfuye mu nyuma oni nishireho umugwi mpuzamakungu wo gutohoza ukerekana neza abishwe n'ababishe ico kibazo c'ihonyabwoko kiracanijamwo abarundi kuko abahutu kugeza uno munsi bavuga ko bakorewe ihonyabwoko n'abatutsi abatutsi nabo bakavuga ko aribo barikorewe n'abahutu itariki icenda z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amaja icenda mirongo ine n'umunani niho ishirahamwe mpuzamakungu oni ryemeza amasezerano akinga kongera agahana ivyaha vy'ihonyabwoko ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha desire hatungimana kigali ijwi rya amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma abantu bitwaje intwaro bakomeje kuhateza umutekano muke mu cyumweru kimwe hamaze kwicwa abantu cumi na babiri muri teritwari ya nyiragongo no mu mujyi wa goma inkuru irambuye ali darius asanka amakuru aturuka mu bategetsi n'inzego z'umutekano mu mujyi wa Goma avuga ko abo bantu bishwe n'abantu bitwaje imbunda ubu bwicanyi bukomeje kwiyongera cyane mu nkambi z'impunzi zegereye uyu mujyi buhangayikishije impunzi zahunze imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba z'umutwe wa M makumyabiri na gatatu muri teritwari za Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Jirabimana ijwi rya Amerika ryasanze mu nkambi ya Don Bosco iri muri teritwari ya Nyiragongo yavuze ko aherutse gukubitwa n'abantu bahetse imbunda no kwamburwa telefone mu cyumweru gishize umutekano muke busanzwe mu rugo umugi gutejeje ikibazo ibibazo by'umutekano muke by'ubwicanyi by'ubujura bikomeje kuboneka hafi yacu mu baturanyi ugasanga baje bisha abantu mbese ahubwo bigatera n'ikibazo cy'ubwumvikane buke nanga si kutagirana ubwumvikane bitewe n'urwikekwe bamwe bagatekereza ngo wenda si hari aba bari kutwica kuko boba baturutse wenda hanze ariko mu by'ukuri ibibazo by'umutekano muke mu rugo mugi bitejeje imbagarara ku bayobozi no ku baturage bose ubu bucengezi uyu avuga bwaje kwemezwa na clementine mukamana umaze amezi abiri ari umupfakazi yemeje ko ubwo bwicanyi akenshi bukorwa n'abantu batuye muri izo nkambi z'impunzi twamusanze mu nkambi y'uburengo avuga ko umugabo we yishwe n'abantu bahetse imbunda akeka ko ari abarwanyi b'abazarendu barwana ku ruhande rwa leta uzi yuko nabo murabyumva yuko bano bakarandi forere na mbere hose bana babagaho twanabaga n'iwacu muri za kibumba na no muri za rucuro ino abakarandi forere baza ku nijoro bagasahura ibintu warebana nabi n'abandi ubuzima bukahasigara na niyo mpamvu na n'iyi minsi turimo natwe tubyumva hirya mu makaritsiye abajura baraza bakwinjira mu nzu bamwe bakajyana ibintu n'abandi bagapfa abagize sosiyete sivile muri teritwari ya nyiragongo icumbikiye hafi inkambi zose ziri mu ntara ya kivu ya ruguru baramagana ubu bwicanyi bavuga ko bumaze gufata indi ntera muri iyo teritwari no mu mujyi wa goma mambu kawaya uyihagarariye muri teritwari ya nyiragongo arasaba ko umubare w'abashinzwe umutekano wakongerwa
turemeza ko mu bice hafi byose byo muri nyiragongo hari umutekano muke ariko ikibazo kinini ni uko umubare w'abashinzwe umutekano udahagije
umuyobozi w'umujyi wa goma koronel faustin kapend kamand yerekanye ku mugaragaro ku biro bye ku wa gatandatu gushize abantu bagera kuri mirongo itanu barimo n'abasirikare ba leta bashinjwa ubwicanyi kugurisha ibiyobyabwenge mu nkambi gushimuta abantu no kwiba imodoka bakoresheje imbunda mu buryo butemewe n'amategeko avugana n'itangazamakuru ku wa kabiri gushize uyu mutegetsi yahumurije abatuye mu mujyi wa goma
turasaba ko abaturage batuye mu mujyi wa goma no hafi yaho bashira icyizere ku bayobozi bashinzwe ikibazo cy'umutekano turabasezeye ko polisi n'ingabo za leta bikomeje gukora akazi nk'uko bisanzwe kandi turi burangize burundu iki kibazo cy'umutekano muke
bamwe mu bakurikirana ikibazo cya politiki n'umutekano w'akarere basanga umujyi wa goma na teritwari nyiragongo ari hamwe habarizwa imbunda nyinshi ziri mu maboko y'abantu batabifitiye uburenganzira mu gihugu hose leta ivuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu abantu barenga mirongo cyenda bamaze kwicwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro mu ntara ya kivu ya ruguru ali asanka darius ijwi rya amerika igoma
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi rya amerika
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kiganiro cy'abari n'abategarugori turajya mu burundi mu ntara ya cankuzo muri komine mishiha abagore bacuruza ibyo barangura muri tanzania baravuga ko akazi kabo gacumbagira kubera ifaranga ry'uburundi ryataye agaciro thierry ndayishimiye
hano ni ku isoko nshasha ry'ikirehe ryo muri komine mishiha ku rubibe rw'uburundi na tanzania kuri ino soko niho bamwe mu bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto bacururiza ibyo barangurira mu gihugu ca tanzania isoko ryacu ryaganiriye na bamwe mu bakenyezi bahadandariza ibitunguru itomati indagara hamwe n'irengarenga babwiye umukunzi w'ijwi ry'amerika ingene bahagaritse burundu kuja kurangurira muri tanzania kubera imvo basigura rudandazwa rw'itanzaniya narigeze kurukora mugani ubu kubera amashiringi yazimbye twarabihebye naragenda nkazana uturengarenga cyangwa nkazana utudagara uvungishije amarundi ukagenda kurankuza amashiringi uca uhomba nayo iwawe ntayo ukuramo amashiringi nyine kubera amaze kuduga hariho n'ibidandaza bimwe bimwe umuntu ashobora guca ahagarika nk'indagara zirazimbye cyane si benshi bakizidandaza urujya n'uruza rw'abantu rero bajya kurangura hakurya ubu busa n'ubwagabanutse bivanye n'uko nta mashiringi yaduze ifaranga rikoreshwa mu gihugu cya tanzania ari ryo shiringi rigugwa ifaranga ry'uburundi rigwije ko inshuro zibiri n'aya irarenga janine uwimana abona ko urudandazwa rwabo rwahagaze kubera ko ifaranga ry'u Burundi riri hasi cyane nk'ibihumbi mirongo ibiri by'amashiringi ubwira tubironke dutanga ibihumbi mirongo itanu na kimwe by'amarundi urumva nk'amafaranga usanga ari menshi cyane tuzigejeje ino rero ni gake ko amafaranga ino Burundi menga amafaranga asa n'atagaciro ino turiko turakora nta n'inyungu turonka usanga menga turiko turakorera nk'ubusa aba bakenyezi bavuga ko bafise ikibazo biharije bagereranije n'abandi bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto ni mu gihe biba ngombwa ko badandaza ibyo baranguriye hanze y'igihugu kuko ariho baba begereye isabelle muhonga seko atanga akarorero nko ku bijanye n'urudandazwa rw'indagara indagara hariho abatanzaniya bazizanira tugaca tuzibarankura nk'ubu iyo bazishikanye hano turashobora kuzitora ku kadobo ibihumbi mirongo ibiri vy'amarundi ariko tugiye kuzitora hakurya dusanga tumwe turatanga mirongo ibiri n'umunani vy'amarundi canke mirongo itatu n'ayandi umva tuca dusanga rero ataco tumwe turakorera ca dutegereza bazizanye izi bujumbura n'ukuri ntizidushikira hano ziri kure rwose nta nizibonekana hano mbese zije naho zoza zizimvye rwose nibaza nta nizo twohangara benshi muri aba bakenyezi bavuga ko ahanini ari abarimyi ariko ingorane ziri mu burimyi zituma batimbura nizo zabatumye bijukira uru rudandazwa ndengambibe ndereyimana chantal ni umwe muri bo yavuganye n'umukunzi w'ijwi ry'amerika jewe cari catumye nijukira kuja mu rudandazwa ni uko nabona yuko mfise umuryango kandi kuronka irasiyo y'umuryango bikangora aca mvuga ati reka nje mu isoko wosanga ngenda ronka irasiyo y'abana uburimyi nabwo hari igihe urima utagira umwavu wo gukoresha ugaca usanga ntibigenze neza abashoboye kubandanya urudandazwa bibasaba ko barangurira ibidandazwa mu burundi ku badandaza banini banini babizanye babikura muri tanzaniya uyu mukenyezi avuga ko muri kino gihe ibiciro byo mu burundi biduga vuba na vuba bibasaba gukorana ubukerebutsi bwinshi ubuzima bwaduze mu bintu byose ikindi nacyo ubuzima buduze ni naho uca ubwenge cyane uca ukariha cyane mu mutwe w'umunsi uko ikintu kiguze nimba isabune yiguze igihumbi ejo urashobora kugenda ugasanga ni cyabiri bisobanura yuko nta byo kwicara uca usanga nyine uri kurakoresha inguvu aba bakenyezi basaba leta kugira ico ikoze kugira ngo agaciro k'ifaranga ry'uburundi kisununure byasabwa nka leta iraba icyo dufasha twebwe twirirwa hano kweri mwadufashije dufate nko mashiringi nk'ubu birashobora nka leta nayo ikaraba ko amafaranga y'uburundi nyene yo yaduza nayo kuko umuntu ariko arahiga nk'itomati no zirashobora abarimyi bakazibura tugaca tujabuka muri tanzaniya ishyirahamwe ry'abakenyezi bikorera ibyabo afab rivuga ko abakenyezi aribo bakora urudandazwa njabukambibe ku bwinshi bagereranije n'abagabo kuri iyo mvo uwurirongoye fideli bizigire yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko hari ibyo basaba leta ni ibyo abashingantahe barimo mu rudandazwa kandi bafise urudandazwa ruremereye rurimo amahera menshi mugabo mu kirundi bavuga ngo isorosoro igwira yiroye kome abakenyezi ari benshi bagenda batanga make make make make hari igihe usanga abakenyezi nka mirongo itanu bashikiriye mu mugwiza atunga umwe afise amahera menshi rero uwoteza imbere umukenyezi ikindi baza ko n'igihugu cotera imbere duca dusaba leta rero ko yoza irumviriza iyo turiko turayisaba ko botugabaniriza ibi canke biriya twosaba yuko botwumviriza kuko natwe turafise ico duterera mu gihugu muri rusange abakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto ndengambibe ahanini nababa mu ntara zihana urubibe n'ibihugu barukoreramwo ibyo nabyo ni tanzaniya repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'u rwanda igihe umutekano hagati y'ibyo bihugu n'uburundi utifashe neza abakenyezi bibagiraho ingaruka mbi mwakoze kudutega amatwi aho muri bose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi inka yikomisazi aho igeze umurizo umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri isanga ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ku mbuga nkoranyambaga zacu zose by'umwihariko facebook na youtube mudukurikira kuri voa radiyo yacu mu kanya gato cyane mugiye gukurikira ikiganiro cy'umuziki naha rero nyine mbifurije wikendi nziza amahoro n'amahirwe mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama